Tanga taki ndoa hata mnisikie panga.
murumva radiyo ijwi ry'amerika turabasuhuje inshuti muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika tubaha ikaze mu makuru yacu ya mu gitondo kuri iki cyumweru i washington dc muri kumwe nanjye jeffrey mutagoma amakuru yacu turahera ko hirya no hino ku isi nyuma tujye mu karere k'ibiyaga bigari nyuma turaza gukomereza ku kiganiro ejo mutegurirwa n'urubyiruko rwo mu rwanda naho guhera saa kumi n'ebyiri ni ikiganiro dusangira ijambo nk'uko bisanzwe buri cyumweru amakuru tuyahere kwavugwa hirya no hino ku isi muri repubulika ya demokarasi ya kongo abakekwa kuba inyeshyamba za kisilamu mu ijoro ryakeye bishe abantu icumi mu mudugudu uri mu burasirazuba bw'igihugu nk'uko bitangazwa n'umwe mu bategetsi b'inzego z'ibanze umuyobozi wo mu rwego rwa gisirikare muri ako gace charles etua omeonga yabwiye ibiro ntaramakuru by'abongereza reuters ko abo bagabo bitwaje intwaro bagabye igitero ku mudugudu wa masala muri teritwari ya beni mu ntara ya kivu y'amajyaruguru Justin Kavalami uyobora imiryango itegamiye kuri leta muri ako karere yavuze ko iki gitero cyagabwe n'inyeshyamba za Allied Democratic Forces ADF umwe mu bategetsi b'inzego z'ibanze yemeje ko iri tsinda ari ryo ryishe abantu cumi na batandatu mu ntangiriro z'iki cyumweru Justin Kavalami yavuze ko mu gitero cyo mu ijoro ryakeye zishe abantu cumi na batatu inyeshyamba za ADF zikomoka mu gihugu cya Uganda gihana imbibe na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zamaze gutangaza ko ziyunze na leta ya kisilamu zigaba ibitero kenshi muri aka karere kajajwe n'imitwe myinshi y'inyeshyamba ihakorera kubona icyo adf ibivugaho ntibyashobotse perezida wa zimbabwe emerson mnangagwa mu mpera z'iki cyumweru yise perezida vladimir putin w'uburusiya umuvandimwe ukunzwe avuga ko uburusiya ari inshuti idahinduka y'igihugu cya zimbabwe mu ijambo yagejeje ku bari bitabiriye inama mpuzamahanga ku bucuruzi yaberaga i st petersburg mnangagwa yashimagije putin avuga ko yarengeye ubusugire bw'uburusiya n'isura yabwo ahagaze ku gituti cyavugiweho na perezida putin mnangagwa yavuze ko ubumwe bw'ibihugu n'ubushobozi bwabyo bwo guhanga udushya no kumenya uko byitwara mu bihe runaka ariho hava imbaraga yavuze ko bibabaje kandi bidakwiriye kwemera ko uburayi na amerika bikomeza gushaka gutegeka ibindi byirengagiza nkana ubusugire bwabyo no kuba byose bireshya yasabye ko ibihano byafatiwe igihugu cye yemeza ko byatewe n'uko abaturage bacyo basubiranye ubutaka bwabo byakurwaho gusa yavuze ko imiryango y'ubucuruzi muri zimbabwe ifunguye mu mahanga nanone israel yatangaje ko yabohoye abantu bane mu bafashwe bunyago n'abarwanyi ba hamas tariki indwi z'ukwezi kwa cumi umwaka ushize niwo umubare munini w'imbohe ingabo za israel zibohoje kuva intambara hagati y'impande zombi yatangira mu ntara ya gaza ingabo za israel zatangaje ko zabohoje noa argamani ufite imyaka makumyabiri n'itanu armog maeljan ufite makumyabiri n'umwe andre kozlov ufite makumyabiri n'irindwi na shlomi zev w'imyaka mirongo ine babohojwe mu gitero ingabo za israel zivuga ko cyakoranywe ubuhanga cyagabwe mu masaha ya kumanywa ahitwa nuzerat ababohowe bakuwe ahantu habiri hatandukanye ubwo hamas yagabaga ibitero kuri israel tariki indwi z'ukwezi kwa cumi umwaka ushize yafashe bunyago abantu magana abiri mirongo itanu iki gitero kibohoje imbohe za israel kibaye mu gihe igitutu cy'amahanga gikomeje kwiyongera kuri iki gihugu gisabwa kugabanya umubare w'abasivili bagwa mu ntambara ubu imaze amezi umunani ibera mu ntara ya gaza ingabo za Ukraine zirwanira mu kirere zatangaje ko zahanuye indege z'intambara icyenda z'Uburusiya zo mu bwoko bwa drone muri cumi n'eshatu zari zagabye igitero mu ntara enye z'igihugu ku wa gatandatu itangazo ryasohowe n'ingabo za Ukraine ryavuze ko izi drone zo mu bwoko bwa Shahid zakorewe muri Iran zahanduriwe mu ntara za Poltava mu burasirazuba bushyira amajyepfo y'intara ya Zaporizhia Dnipropetrovsk no mu karere ka Kharkiv mu majyaruguru ashyira uburasirazuba bw'igihugu igisasu rutura cyo mu bwoko bwa misile x mirongo itanu n'icyenda cyarasiwe mu karere ka kursk mu burusiya nacyo cyahanuwe na ukraine nk'uko iryo tangazo ribivugwa guverineri serhei laisak uyobora intara ya nipropetrovsk yatangaje ko icyo gitero cya drone cyagabwe mu ijoro ryakeye cyangije amazu y'ubucuruzi n'atuwemo kikangiza n'urutsinga rw'umuriro w'amashanyarazi ibyangiritse mu tundi duce ntibiramenyekana hagati aho ingabo z'uburusiya zirwanira mu kirere nazo zatangaje ko zashwanyuje indege z'intambara eshatu zo mu bwoko bwa drone ukraine yari yagabye ku wa gatandatu mu mujyi wa mozdok muri repubulika ya osetiya laniya ya ruguru nk'uko byatangajwe n'umuyobozi w'iyo ntara sergei menyailo ibiro ntaramakuru by'uburusiya byatangaje ko icyo gitero cy'indege zitagira abapilote cyari icya mbere kigabwe muri ako gace Menyaelo uyobora iyo ntara abinyujije ku rubuga rwa Telegram yavuze ko nta byangijwe n'icyo gitero nta n'uwo cyakomerekeje yemeje ko cyari cyagabwe ku kibuga cy'indege za gisirikare polisi yo muri vietnam yatangaje ko inzego z'ubutegetsi muri icyo gihugu zataye muri yombi umunyamakuru w'ikirangirire zimurega icyo zise gukoresha nabo bwisanzure muri demokarasi akerense umukuru w'igihugu mu nyandiko ashyira ku rubuga rwa facebook hoidok yatawe muri yombi ngo akorwaho iperereza ku nyandiko ziswe ko zibangamiye inyungu za leta uburenganzira bugenwa n'amategeko n'inyungu z'imiryango n'abantu ku giti cyabo nk'uko bitangazwa na minisiteri ishinzwe umutekano muri icyo gihugu uyu mugabo w'imyaka mirongo itandatu n'ibiri yahoze ari umusirikare wo ku rwego rwa liyotona yakoranye n'ibinyamakuru bikomeye muri vietnam mbere y'uko yirukanwa ku kazi mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'icyenda azira kunenga abasoviyete bari inshuti zikomeye za vietnam mbere y'uko atabwa muri yombi yari yanenze perezida mushya wa vietnam tolam na nguyen futrong umunyamabanga mukuru w'ishyaka rya gikominisite ukomeye cyane mu nzego za politiki y'icyo gihugu umunyamategeko tran din trien nawe yatawe muri yombi bamurega ibyaha bimwe n'ibya duka igihugu cya vietnam kiyowe n'ishyaka rimwe rukumbi rya gikominisite rihonyora ubwisanzure mu gutanga ibitekerezo ishyirahamwe ry'abanyamakuru batagira umupaka riharanira ubwisanzure bw'itangazamakuru ryashyize vietnam ku mwanya w'ijana na mirongo irindwi na kane mu bihugu ijana na mirongo inani byakozemo ubushakashatsi ku bwisanzure bw'itangazamakuru ryavuze ko ari kimwe mu bihugu bikunda gufunga abanyamakuru cyane mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi mujye no kuri wa eshatu radiyo yacu voa akadomo com mukurikire aya makuru kuri facebook instagram youtube na x mwadusanga kuri voa radiyo yacu mu kanya turajya mu makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari byo muri afurika mu biyaga bigari duhere mu Burundi aho urwego rushinzwe kwiga no gushyiraho ingamba zo guteza imbere igihugu ruvuga ko abaturage bakwiriye gukora amasaha menshi kugira ngo bazibe icyuho cy'ibura ry'amafaranga y'amahanga gikomeje kugaragara mu gihugu inkuru ijwi ry'amerika yateguye yifashishije abanywanyi bayo mu Burundi turayisomerwa na Thierry Ndayishimiye kubwarende kumana arongoye igisata n'unganyamigambi y'iterambere mu biro by'umukuru w'igihugu birakenewe ko abarundi cane cane abagenwe n'itegeko ry'umukuru w'igihugu bahindura ingendo bakavavanura n'ingeso zisubiza inyuma uburundi muri izo uwo muhinga ashiramo kudakora umwanya ukwiye umukozi wa leta agatonda yacerewe kandi agataha isaha itaragera akamara umwanya muremure ariko aranywa inzoga kandi hari iyindi mirimo yokora igatuma aronka icosahiriza agashahara ahembwa na leta abakozi ba leta bamwe bamwe barangwa no kurya ibiturire gusesagura itunga rya leta canke bakarinyonora baryita gwabo arendi kumana ati uburundi ntibukenya amahera ikibazo nuko n'amahera gitunze akoreshwa nabi aha akaba yashimangiye ko abantu bakwiye kwijukira gukoresha ubuhinga bwa none mu guhanahana amahera kuko inoti zibikwa nabi zigahera kare kandi zikorwa ku buryo bwinshi ku kibazo cy'ubukene bw'amafaranga mvamakungu butuma ibiciro biduga arendi ku mana atanga umuti ko ari ukugwiza umwimbu hari abarundi bamara amezi atandatu bariko bararima ayandi atandatu bakazoyamara bariko barafungura ibyo bimbuye iyo ngeso ku bwiwe yohagarara abarimyi bakiga kuvomera imirima mu gihe cici umwimbu ubaye mwinshi bakawuronderera amasoko hanze gutyo ya mafaranga mvamakungu akagwira mu gihugu ku kibazo co kwaga kw'amatongo uwo muhinga asaba ubushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi kugira icigwa hakamenyekana amatongo yo kurima n'ayo kubakamwo kandi abarundi bakaba mu bigwati biteye imbere naho nyene bakubaka baduga mu kirere kugira ngo nibamara isi ndimwa uburundi kandi buracamugajwe n'ingendo ya kamwana wa mama mu gutanga akazi bituma usanga bagaha abadashoboye ata kintu kinini bafasha igihugu kandi ncabwenge zishoboye zishoboye zicaye muhira igihugu cy'u Burundi kandi gitegerezwa kugarukana umwizero ku mabanki mpuzamakungu ugushika ubu kubera umwimbu mu burundi ari muke ntibwemerewe guhabwa amadeni n'ibigega canke amabanki mpuzamakungu ivyo bikunyura bwa bukene bw'amafaranga mvamakungu bituma ifaranga ry'uburundi riguma rita agaciro mu bindi bisubiza inyuma uburundi ni ubwinshi bw'abafungwa arendi kumana ajejwe igisata ntunganyamigambi y'igihugu ati uburyo bukoreshwa mu kubeshaho abafungwa usanga busumba ubwo kubeshaho abasirikare abasirikare canke abapolisi b'igihugu asaba ko ico kibazo cokwigwa neza abarangije umunyororo bakarekugwa abagirizwa ibyaha bito bito nabo bagahanishwa gukora ibikorwa bisubirira umunyororo eka n'abandi bafungwa bokoreshwa mu bikorwa igihugu kiba kiriko kirarangura bakareka kurya batakoze kuko muri bo harimwo n'incabwenge uwo muhinga yagarutse kandi kwigwirirana ry'abantu ritajana n'igwirirana ry'ubuzi bigatuma bituma urwaruka rufite ubwenge n'inguvu ruhungira ubushomeri mu bindi bihugu gutera imbere kandi ntibishoboka mu gihe udakunda igihugu cakwibarutse kandi udakunda imico n'akaranga kaco umukuru w'igihugu c'uburundi evariste ndayishimiye ntahakana ko hakiri abarundi badakunda igihugu mbere iyo bagiye gukorera mu mahanga bagaruka bavuga ko iwabo ari mu bihugu babamwo atari mu burundi arashima kandi ko umwimbu w'ibigori w'ibiharage ibireya n'ikawa wabaye mwiza ariko aragaye abakozi bamwe bamwe ba leta bakwega amaguru mu kazi kabo batazi aho bagejeje akazi kabo adoma urutoki ku bushikiranganji bw'ubutungane batazi imanza baciye bagashira mu ngiro n'izo bataraca mu bakozi bakwega amaguru harimo kandi n'abashikiranganji mu bisanzwe umushikiranganji twahejeje kuvuga ivyokorwa nibo baba barara kw'ijoro twe tuba twahejeje kwerekana les politiques planification mwebwe ubushikiranganji nimwe muba bukera ariko raba baremera bakakora ivyanya
hari kandi n'abashikiranganji batazi ibyo bajejwe umukuru w'igihugu atanga akarorero ku bushikiranganji mu byo bujejwe harimo ubutare n'agataka ntidushobora kumva ingene dufite ubutare tubagoma turira ngo turakenye aho mu bushikiranganji buraba ubutare usanga hariyo abakozi barenga igihumbi mugabo ntibashobora kutwereka n'ingene bashobora gushora n'ubutare bwogugwa umuriyoni w'amadolari naho woza kubabaza ubunyene genda muri burya bushikiranganji kandi ubutare twirwa turabuhonyangangana ku kibazo c'ubukene bw'amafaranga mvamakungu umukuru w'igihugu asigura ko naho boja gusaba imfashanyo ubukene butohera umuturama ni ukugwiza umwimbu varisito ndayishimiye asaba kandi abarundi kudafata akazi bakora nk'aka leta bomenya ko leta igizwe n'abanyagihugu kandi akazi bakora ari akabo atari aka leta ko bogakora rero n'umwete arakoze tierive afurika yunze ubumwe n'ikigo mpuzamahanga gikora ubushakashatsi ku by'amatungo birimo gufatanya gushyiraho amabwiriza azafasha leta zo muri afurika guteza imbere ubuziranenge ku masoko y'ibiribwa adakorerwa igenzurwa inkurijwi ry'amerika tugezwaho na pierre claver niyo nkuru ibice birenga mirongo irindwi ku ijana by'imiryango y'abanyafurika baba mu bisagara igurira ibifungurwa byayo mu masoko atubakiye mu mabarabara mu tuzu dusanzwe tutubakiye hamwe no mu bibanza byo mu mihana yabo muri iki gihe rero ubumwe bwa afurika hamwe n'urwego rujejwe ubushakashatsi mu ishyirahamwe mpuzamakungu rijejwe ikigega cy'ibifungurwa biriko birakorera hamwe mu gushira ahabona urutonde rw'ingingo ngendegwa ko zitegerezwa kwisungwa mu gutorera inyishu ibibazo byose bijanye n'ayo masoko uwo mugambi watanguye kwigirwa hamwe kuva ku igenekerezo ry'indwi ry'uku kwezi kwa gatandatu izo ngingo zitegerezwa kwisungwa zifise umugambi kandi wo gufasha ibihugu vyo muri afurika kuzubahiriza silivia alonso ni umuhinga mu vyerekeye indwara zandukira akorera urwo rwego rujejwe ubushakashatsi avuga ko kunagura uburyo bwo kwirinda indwara ziva mu bifungurwa vyo ku masoko yo hanze n'utuzu tutubakiye bizofasha kubungabunga amagara y'abanyagihugu no kunagura kunagura ubutunzi bw'igihugu menshi muri ayo masoko ntiyitaweho bikwiye nico gituma twafashe ingingo yo gutangura kuyitaho nitwashobora gutorera inyishu ikibazo c'indwara zishobora kuvaha mu bifungurwa bigurirwa ku masoko tuzoba turiko turagira uruhara rukomeye mu kwirinda indwara ziva muri ibyo bifungurwa ku mugabane wose wa afurika kandi tuzoba turiko turafasha ibihugu byo muri afurika mu migambi yabyo irimo kuronsa abanyagihugu ibifungurwa bikwiye amagara meza hamwe no kunagura ubutunzi bwabyo Ibanki y'isi yose yarasohoye raporo ivuga ko isuku rike riri mu bifungurwa bigurishirizwa ku masoko yo hanze rituma ibihugu byo muri afurika bitakaza miliyaridi cumi na zitandatu z'amadolari y'amerika ku mwaka ibifungurwa biba byanduye imigera bigwaza abanyagihugu bo muri afurika biratuma amaleta atakaza miliyoni mirongo icenda n'umwe z'amadolari y'amerika ku mwaka mu gihe abanyagihugu ibihumbi ijana na mirongo itatu n'indwi bicwa n'ibyo bifungurwa byanduye uko umwaka utashe ibyo bitigiri bikaba bishyikirizwa n'ibiro by'ishami mpuzamakungu byitaho amagara y'abantu umuhinga alonso avuga ko gukorana n'ibihugu byo muri afurika abagurisha n'abarima ibidandazwa by'ibifungurwa bifise akamaro kanini mu gukingira amagara y'abanyagihugu turizeye ko izo ngingo ngenderwa ko twashize ahabona zizoshobora gufasha amaleta kugenzura ibisabwa kuri ayo masoko atubakiye n'ayo ku mabarabara ibyo bizofasha mu kumenya ko ibidandazwa by'ibifungurwa bitagiramo imigera amaleta yo mu bihugu bya afurika akatari gake yarafashe ingingo yo gukura ku masoko bimwe mu bidandazwa by'ibifungurwa byari byaratewe n'imigera nka korera ingingo yo gukorera hamwe mu runani n'ibihugu byo muri afurika ni intumbero yo gukora ibishoboka byose kugira ngo ibifungurwa bigurishirizwa muri ayo masoko atubakiye n'ayo ku mabarabara byame birimo isuku kandi ntibitere indwara n'ingingo izobandanya muri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane gucika mu mwaka uza w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatanu integuro y'uwo mugambi wo kurwanya indwara zishobora kuva mu bifungurwa bidandarizwa mu mabarabara uzashikirizwa icesi inzego z'ubumwe bwa afurika zifata ingingo ku mwaka uza pyeklaviye nkuru ku bwijwi ry'amerika mukomeje kumva radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi tugeze mu mwanya w'ikiganiro ejo dutegurirwa n'urubyiruko rwo mu rwanda
turabasuhuje mwese mugurikiye radiyo ijwi rya amerika yumvikanira ku murongo w'ijana na kane n'ibice bitatu fm uyu ni umwanya w'ikiganiro ejo ikiganiro mutegurirwa kandi mukanagezwa n'umuryango ejo youth eco ukoresha itangazamakuru mu kwimakaza umuco w'amahoro mu rwanda ndetse no mu karere k'ibiyaga bigari kuri mikoro muri kumwe nanjye karemera patrick bayikaze muri sosiyete dutuyemo akenshi iyo umuntu akuze afite icyo gukora cyangwa se ikimwinjiriza ubwo ni ukuvuga akazi ndetse n'imyaka imwemerera gushaka cyangwa se gushyingiranwa iyo adahise ashaka rero usanga abagize umuryango ndetse n'inshuti ze za hafi batangira kumushyiraho igitutu bamubaza igihe azashakira cyangwa se igihe azakorera ubukwe Ese ko gushaka ari uburenganzira bw'umuntu ni iki gituma umuryango mugari ushyira ku gitutu no goza ku nkeke abasore n'inkumi bageze mu gihe cyo gushaka ubusanzwe iyo umuntu atangiye gukura usanga ari wifatira imyanzuro mu buzima bwe abenshi bafite akazi cyangwa ibindi bakora bikomeye bashyiraho n'intego zihambaye z'ibyo bifuza kugeraho mu myaka ibizaza kugira kandi umuryango ni imwe mu nkingi ikomeye mu muco w'abantu aho ababyeyi ndetse n'umuryango mugari banezerwa cyane iyo babonye abana babo bashyingiranywe by'abana byiza bakaba bakibaruka imyaka yemewe n'amategeko mu rwanda yo gushyingirwa ubu ni makumyabiri n'umwe gusa ubu hakaba hari umushinga w'uko umunyarwanda ufite nibura imyaka cumi n'umunani y'ubukure azaba yemerewe gushyingirwa byemewe n'amategeko ibyo bikazaba mu gihe itegeko rishya rigenga abantu n'umuryango rizaba ritowe n'inteko ishinga amategeko nubwo gushaka ari uburenganzira bw'umuntu kandi nk'uko tubibonye imyaka akaba ari makumyabiri n'umwe yo gushyingiranwa yemewe n'amategeko usanga abasore n'inkumi bageze muri kino gihe sosiyete itangira kubashyiraho igitutu cyo gushaka ese ko kandi gushaka ari uburenganzira bw'umuntu ni iki gituma sosiyete nyarwanda cyangwa se umuryango mugari uguma gushyira igitutu no guhoza ku nkeke abasore n'inkumi bageze mu gihe cyo gushaka mu myemerere twakire mugenzi wacu marishimwe nowe atugezeho byinshi kuri ngingo twumve icyo bamwe mu baturage bo mu ntara y'iburasirazuba baba babivugaho
hirya no hino mu muryango nyarwanda usanga mu gihe umukobwa cyangwa umuhungu akuze agatinda gushaka hari aho abaturage bahora bamubaza igihe azashingira urugo bigasa naho ashyirwa ku gitutu uyu mukobwa w'imyaka makumyabiri n'umunani w'ikibungo mu burasirazuba bw'u rwanda aragaruka ku buryo inshuti ze urungano n'abo mu muryango we bahora bamubaza impamvu adashaka umugabo mfite imyaka makumyabiri n'umunani none se kuri iyi ngingo turi kugarukaho hari abantu batangiye kugushyira ku gitutu cyangwa ku nkeke ngo bakubaza ko udashaka ko udashaka umugabo ni benshi cyane bambaza ati se ko udashaka byagenze bite tugomba gushaka ukava mu rugo kubera imyaka iba ari myinshi hari abo tuba turuturanye bagashaka ugasanga umwe akoze mariyaje undi akoze mariyaje umubyeyi bikamutera ikintu cyo kuvuga ngo ese uyu mukobwa wanjye kadashaka n'abo duturanye n'urungano rwashatse kandi ati se sarama ko udashaka kandi tubona imyaka ikuze kandi uri na mwize ubasubiza ngo iki gushaka ni ibintu rero umuntu abanza kwitondera kuko ntabwo baba bazakubakira urugo bamwe mu baturage twaganiriye bo mu bice by'intara y'iburasirazuba bavuga ko hari impamvu zitandukanye zituma usanga umuhungu cyangwa umukobwa yashyirwa ku gitutu cyo gushaka ahenshi bituruka ku babyeyi umubyeyi akakureba akakurambirwa bati wowe wakubatse urwawe ushaka
biterwa n'imitekerereze mike y'ababyeyi mibi yo kutizera umwana wabo nk'uko bamubyaye
kumwishyuza kera baramubwiraga bati ku cyenda utageraho abandi bari ngo uganire n'abandi yenda ube wagashaka nawe w'iki gihe ashaka kugira ngo arebe ibiri mu rugo akumva yasiga ibyaho mu rugo byose abirangije noneho akazanamo ubunebwe akifuza yuko yagumaho mu rugo akakomeza akarira ubuto bwe hari igihe bashobora kumubona avugana n'abahungu kenshi kandi muri kwa kuvugana kwabo bakabona nta kintu cy'igikorwa kiboneka noneho bakavuga batese uriya mukobwa ko tubona yiranwa n'abasore buri munsi buri munsi buri munsi buri kanya buri saha imirimo ntikorwe kandi ntashake bimeze bite kuba hari abashyirwa ku gitutu cyo gushaka mu rwanda bihuzwa n'umuco n'imyumvire ahanini ishingiye ku mateka n'ibyo ushinga urugo aba yitezweho na sosiyete nko gutera ishema no kwagura umuryango binyuze mu kororoka n'ibindi nubwo imyaka yo gushyingirwa ku muhungu cyangwa umukobwa ari makumyabiri n'umwe nibura nk'uko biri mu itegeko rigenga abantu n'umuryango mu rwanda aba baturage twaganiriye bo hari imyaka bavuga ko yakabaye ntarengwa ku gushaka ku muhungu cyangwa umukobwa umukobwa burya aba ategereje ariko umuhungu aba afite imyitwarire y'uko agomba kujya gushaka umukobwa twebwe mu miryango yacu umukobwa arakura yashaka akajyana n'imyaka mirongo itatu ari mu rugo nta kibazo tuba dufite buriya imyumvire y'abantu ntabwo ari imwe ngomba gushaka mfite imyaka nka mirongo ine cyangwa se mirongo itatu n'itanu ariko niyo mpamvu tutagomba kubashyiraho igitutu umukobwa none se imyaka umukobwa yakabaye agezeho ukavuga ko yarengeranye n'ibara makumyabiri n'itandatu umuhungu iyo ageze makumyabiri n'umunani tuvuga ko yashaje byibura ni mirongo itatu n'itanu cyangwa mirongo ine umusore umukobwa umukobwa ni imyaka makumyabiri n'itanu cyangwa mirongo itatu nibura nk'uwagashatse yashatse guhera muri makumyabiri n'umwe kugeza makumyabiri wenda ni ibiri n'itatu nyamara gushyira ku gitutu utarashinga urugo ngo ashyingirwe bishobora gutuma afata ibyemezo bihubukiyeho bikaba byagira ingaruka nk'uko wa mukobwa w'imyaka makumyabiri n'umunani utarashyingirwa wadusangije ubuhamya bwe abigarukaho rimwe ubutuje bashyiraho iyo puresha hari nk'ukuntu nyine abakobwa uhura n'abasore ejo bakajya kwatse nomero yagushyizemo neza ukavuga ati ariko uyu namumwemereye ko numva n'ubundi ndi ku nkeke nkabereka ko nanjye naba ndi umuntu muzima ukagenda ukongera ugasubiza ubwenge ku gihe ukareba icyo agushakaho hari abahanga mu bijyanye n'imitekerereze n'imyitwarire ya muntu bemeza ko bidakwiye ko umuhungu cyangwa umukobwa warengeje imyaka makumyabiri n'umwe yo gushyingirwa ntibibe ashyirwa ku nkeke n'umuntu uwo ari we wese kuko ngo ari icyemezo kiba kigomba gufatwa n'umuntu ku giti cye nk'uko jean paul ndayambaje umuganga mu by'imitekerereze n'imyitwarire ya muntu twaganiriye abisobanura sosiyete ikwiriye kubanza gusobanukirwa yuko gushaka ni umwanzuro kandi umwanzuro w'umuntu ku giti cye kandi umuntu uko ateye biterwa n'amateka ayo mateka ye rero nawe ufite ayawe ntabwo wakabaye utekereza yuko uko amateka yakuremye ari nako ari bureme mugenzi wawe bavuga yuko urugo ubundi ari ijoro rito ntabwo rero utateguye neza urwo rugo rwaba ijoro rito icya kabiri iyo umuntu arenzwe n'amarangamutima aturutse hanze muri sosiyete ashobora kunanirwa kugenzura amarangamutima ye bwite bikamusunikira ibibazo bimwe na bimwe by'ubuzima bwo mu mutwe harimo kwiheba harimo kumva utagikunzwe ukigunga ubwo rero ni ikintu cy'ingenzi cyane ku buzima bwo mu mutwe kuba umuntu ashobora gufata umwanzuro kandi umwanzuro we akawubahirwa na sosiyete ni ikintu cy'ingenzi cyane dukwiriye kwimakaza kuko bitabaye ibyo ashobora gukurizamo ibibazo byinshi cyane mu mitekerereze ubundi se ninde ukwiye kuba yashaka mbere ku musore cyangwa umukobwa ninde ukwiye gufata iya mbere agashaka mu bihereranye no gushaka eh, umuntu w'igitsina gabo hari imyiteguro agira kugira ngo azashobore gukora urwo rugo uwo muryango hanyuma mu muco eh, igitsina gore barategereza bagahabwa ubusabe hanyuma bakabwemera cyangwa bakabwanga icyakora twavuga yuko ukwiye gushaka mbere cyangwa se nyuma ntabwo dufite igipimo twabigeneraho Eh, uwo ari we wese ashobora gushaka ku myaka iyo ari yo iri hejuru ya yindi yemewe n'amategeko none se kuki abantu bakishyiramo cyane cyane abakobwa batinze gushaka ugasanga nibo babaye ikibazo Eh, iyo mpamvu nayo ishobora gusobanuka mu buryo eh, wenda bugendeye ku miterere eh, y'abo bantu bombi ubundi abahungu eh, cyangwa se igitsina gabo bashobora gutanga urubyaro igihe icyo ari cyo cyose ubwo ni mu rwego rw'i- rw'ubuzima hanyuma igitsina gore hari igihe runaka kigera gutanga urubyaro bigahagarara ni nayo mpamvu wumva sosiyete iyo iri kubashyiraho igitutu iba iri kuvuga yuko umuntu ashaje bakavuga yuko ushobora kugera mu rugo ukabyara umwe cyangwa babiri hanyuma ukaba ugeze igihe cyo gucura ntiwungure umuryango ntiwungure umuryango icyo gitutu rero ni aho ngaho gikomoka kikibanda cyane ku bakobwa kuruta ku bahungu kirakwiye se mu by'ukuri ntigikwiye ko twabonye yuko ni ni umwanzuro w'umuntu ku giti cye hari n'ushobora kuvuga ati jyewe nzabyara umwe kandi nkamubyara ku myaka mirongo itatu n'umunani n'urugero ntanze hanyuma ninshaka kuri mirongo ine n'ibiri nzajye nzajye muri cya gihe cyo gucura hari n'uwavuga ko atazabyara murumva rero yuko ni umwanzuro w'umuntu ku giti cye birasanzwe mu muco kuba umuhungu cyangwa umukobwa yagira imyaka makumyabiri n'itanu mirongo itatu mirongo ine cyangwa mirongo itanu cyangwa irenga atarashinga urugo cyangwa atarashyingirwa ibishobora guterwa n'amahitamo y'umuntu intego runaka yihaye cyangwa izindi mpamvu dore ko hari n'abiyemeza kutazigira bashaka ubuzima bwabo bwose kuko nta mategeko abihana nubwo nta tegeko rihatira umuhungu cyangwa umukobwa gushyingirwa ariko sosiyete isa n'itihanganira kubona umuhungu cyangwa umusore watinze gushaka muri bimwe mu bituma abakobwa cyangwa abahungu bageza imyaka makumyabiri n'umwe yemewe n'itegeko yo gushyingirwa kuri bamwe ntibihutire kubikora harimo abatinya gushaka kubera amakimbirane arangwa muri imwe mu miryango yashyingiranywe agera no kuri za gatanya ikiguzi cy'ubuzima n'imibereho gikomeza guhenda gukora imibonano mpuzabitsina bigenda bihinduka nk'ibintu bisanzwe mu rubyiruko n'ibindi birimo no kuba hari abahitamo kubyara umwana gusa ariko ntibashinge urugo nitwa noel imana ishimwe nshimiye wowe ukurikiye iki kiganiro ejo
aha iki ni ikiganiro ejo komeje gukurikira ngira ngo nk'uko mubyumvise mu nkuru twategurira mugenzi wacu imana ishimwe noel dushimiye cyane abaturage bo mu ntara y'iburasirazuba batubwiye ko babyumva ku mpamvu zituma abasore n'inkumi bageze mu gihe cyo gushaka bashyirwa ku gitutu ngo nibakore ubukwe turashimiye kandi jean paul ndayambaje umuganga mu by'imitekerereze n'imyitwarire ya muntu watubwiye ko bidakwiye ko umuntu akwiye gushaka kubera igitutu ashyirwaho
duherukana zahabu atungurwa kandi anishimira kurya ibiryo byatetswe n'amata ufite ubumuga bwo kutabona ndetse anamusaba imbabazi ku bw'igitekerezo cyo kujya gusabiriza kugira ngo bibesheho yari yamugejejeho matata nawe amubwira ko ubutwari amaze kumubonamo bwamuteye imbaraga zo kumubwira iby'imitungo yasigiwe n'ababyeyi be no kuyikurikirana ubu bimeze bite nimukurikire umukino
ariko nanjye mba numva bincanga kirisitine rwose ibyo byo rwose biracanganye ariko nubwo bavuga ngo ubutaka butakwanditseho ntiba ari ubwawe hari amategeko abigenga ayo mategeko niyo nshaka rero kirisitine ndakumva hakiya mungu se nifuza kuzabona zahabu abayeho nabi kandi yarasigiye imitungo n'ababyeyi be Mm, icya mbere hari imitungo iri muhire yego.
urabizi ko isi yari umukire hariya bose baramuzi mm, icya kabiri nyina afite ibyo yagabanye data ajya kutugabanya ngaho mbwira mm.
ari wako karengane wakakira ukagira aka kaguru ku kandi ngo aha ntibinyanditseho kandi ubutaka butakwanditseho ntibuba ari ubwawe eh oya nta mpamvu ingero ntabwo nahita nkubwira icyo mwakora aka kanya ariko hari icyo nabafasha christine nicyo ngukundira burya Mm, ngaho rero mbwira icyo ugiye kudufasha burya hari ibyandikwa mu mpapuro tukanazisinyaho Mm.
ariko ubuyobozi kuko buzi neza ko hari ibyandikwa bikanasinywa mu manyanga Mm.
cyangwa umuntu akaba yasinya abanje guhohoterwa ayo makuru yose ku mitungo abana yafite muri mudasobwa
uravugisha ukuri christine rwose bivuze ngo nka kuriya nkuru nziza yandikishije wiriya sambu ntacyo bivuze cyane ntacyo nkwemereye nta n'icyo nguhakaniye ariko nimuhumure ngiye kubashakira amakuru ahagije Eh, eh, urakoze cyane nimpa Mm. indi nama nakugira rero Mbwira ndakumva.
ibi bintu by'umutungo ya zahabu n'akarengane yakorewe na nyirarume uretse kubimwinjizamo Yego.
Eh, mureka abanze yige byanze bikunze imitungo yazayisubirana igihe icyo ari cyo cyose Mm.
siwe muzungura ababyeyi be basize se Eh, niwe rwose
inshuti muduteze amatwi mu masegonda make turaba tugeze ku isaa kumi n'ebyiri umwanya mukurikira ikiganiro dusangira ijambo tubagezaho buri cyumweru tubashimire ko mwabanye